murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo urukiko rukuru mu rwanda ejo rwateye utwatsi ikirego cy'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bernard ntaganda cyasabaga kumuhanaguraho ubusembwa kugira ngo abashe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka sinigeze nabitekereza ko ushobora kubona icyemezo cyiza kivuye ku bucamanza bw'u rwanda wabonye ko rwose ntigeze mpagera kubera ko n'ubundi nari nzi ikizava n'uriya rubanza nk'uko naruburanye ku itariki ya cumi uyu ni bernard ntaganda washinze ishyaka peyesi imberakuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo kuwa kabiri yatangaje ko ubushinwa bukoresha ubumamyi aho guhatana mu buryo bunyuze mu mategeko mu bijyanye n'ubucuruzi naho perezida wa ukraine volodimir zelenski kuri uyu wa kabiri yasabye ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishyigikiye igihugu cye kwihutira kugiha intwaro mu gihe uburusiya bwakajije umurego mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa ukraine ntimujye kure rero ya radiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na fideli niyongabo
urakoze eugenie amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ejo ku munsi wa kabiri yatangaje ko ababajwe bikomeye n'ibitero bitera byiyongera by'igisirikare cya israel mu gisagara cya rafa kiri mu bumanuko bw'intara ya Gaza no mu micungararo yaco abanyapalestina bagera ku bihumbi amajana ane na mirongo itanu bavanywe ku nguvu mu vyabo mu karere ka Rafa mu ndwi irangiye Antonio Guterres yatangaje ko ibiriko biraba muri ako karere bigeramira kurushiriza ibikorwa vyo kuhashikana imfashanyo kandi biriko vyunyura ibintu vyari bisanzwe bimeze nabi cane Guterres yatangaje ko muri ico gihe umugwi Hamas urasa za rocket udatora abasivile bategerezwa kubahirizwa no gukingirwa igihe cose aho ari hose mu ntara ya Gaza. Farhan Haq icegera c'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU yatangaje ko atagice na kimwe kiri mu mutekano mu ntara ya Gaza. Yavuze ko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres yasubiye gusaba ko haba agahembwe bidatevye mu ngwano hagati ya Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas kugira birekurira imfashanyo gushikira abanyapalestina mu ntara ya gaza byongere bituma abantu bose bagizwe imbohe barekurwa faran hak yatangaje ko antonio guterres yasabye ikibanza imfashanyo zinjiriramwo mu karere ka rafa gusubira kugururwa bidatevye kandi imfashanyo zishikira abanyagihugu bo muri ako karere atantambane naho muri ukraine perezida waho volodimir zelenski ejo ku munsi wa kabiri yasavye ibihugu vyo mu burengero bw'isi bishigikiye igihugu ciwe kugira ibigwanisho mu buryo bwihuta perezida zelenski yasavye ashimitse ibihugu vyo mu burengero bw'isi bishigikiye igihugu kugiha mu buryo bwihuta ibigwanisho n'ibikoho birasa indege z'ingwano drone na za misile ni mu gihe uburusiya bwakoze ibitero bishasha mu buraruko bushira ubuseruko bwa ukraine zelenski yabitangaje mu ijambo yashikirije ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ku muwa mukuru wa ukraine kiev umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yatangaje ko perezida w'uburusiya ategerezwa kuriha amafaranga agenewe gusubira kubaka ivyo bwasambuye yavuze ko ari vyo amategeko mpuzamakungu ategekanya kandi ko ari vyo abanyagihugu ba ukraine bakwiriye mu ijambo yashikirije ari ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev Blinken yavuze ko leta ya Amerika ifise ububasha bwo gufata amatungo y'Uburusiya ari ku butaka bwa Amerika ikayakoresha mu ntumbero yo gufashira gusubira kubaka Ukraine. Imbere yaho Anthony Blinken yari yabwiye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ko imfashanyo y'igisirikare iri mu nzira igana igihugu ciwe. Blinken yongeye ko ko Kongere ya Amerika yatanze uburyo bwo gufata amatungo y'Uburusiya ari ku butaka bwa Amerika. radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida waho joe biden ejo kuwa kabiri atangaje ko ubushinwa budahiganwa mu buryo bwisunze amategeko mu bijanye n'ubudandaji perezida joe biden yabitangaje mu gihe leta yiwe yashikirije iyongerezwa rikomeye ry'amatagisi mu bidandazwa bivuye mu bushinwa nk'imodoka zikoresha umuyagankuba uvuye mu mabateri hamwe n'ikoreshwa mu guhingura ibintu vya elegitoronike perezida biden yavuze ko badashobora kureka ubushinwa ngo bwuzuze ibidandazwa vyabwo ku masoko ya amerika mu vyotuma amahinguriro akora imodoka ya amerika adashobora guhiganwa mu buryo bwisunze amategeko perezida biden yabitangaje mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri i washington dc perezida wa amerika joe biden ejo ku wa kabiri yatangaje ko ayo matagisi mashasha azoba yerekeye ibidandazwa ubushinwa bushorera muri amerika vy'agaciro k'imiliyaridi cumi n'umunani y'amadolari bizoba biri mu ntumbero yo gukingira uburyo n'inguvu leta yiwe yashize mu bisata bifitiye akamaro gakomeye cyane amerika tuve muri leta zunze ubumwe za amerika tuze mu karere ka afurika muri afurika yo mu burengero aho abagabo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu ijana na batanu mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria mu ndwi irangiye batarondera kurihwa ingwati ahubwo nk'uko itorokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters ribivuga basaba ibiganiro na leta ya zamfara ibindi kuri iyi nkuru na eugeni mukankusi abo bagabo bari bafite imbunda bagabye igitero ku midugudu ya gora madomawa na jambuzu ahitwa birinin magaji mu karere ka leta ya zamfara mu ijoro ryo kuwa gatanu batwara abaturage babarirwa muri mirongo belo mohamed umugore we n'abana batatu na murumuna we bari mu bakuwe igora yavuze ko yahamagawe kuri telefone mu ijoro ryo kuwa gatandatu n'umuntu wavuze ko yagabye icyo gitero indi miryango ine nayo yakiriye telefone nk'izo ziyisaba kugeza ubutumwa kuri guverineri reuters ntiyabashije kuvugana na komiseri ushinzwe itangazamakuru muri leta ya zamfara maniri kawura ngo agire icyo abivugaho cyakora mu itangazo ryo ku itariki ya cumi n'imwe k'ukwezi kwa gatanu kawura yanenze abantu atavuze amazina yavuze ko barimo guhatiriza ngo habe imishyikirano n'uduco twashimuse abantu yavuze ko guverinoma ya leta ya zamfara yanze ikiswe umugambi w'ubwumvikane mu mahoro n'amabandi utwo dutsiko tw'abantu turi inyuma naho muri Ireland yo mu buraruko umucamanza mu gisagara ca Belfast yatangaje ko igice cy'itegeko ryerekeye irungikwa ry'abimukira mu gihugu cy'u Rwanda ritagira ishingiro kubera ritubahiriza agateka ka zina muntu ibindi kuri iyi nkuru na Oriane Itangishaka umunsi wa mbere umucamanza wo mu gisagara cya belfast yavuze ko itegeko ry'igihugu cy'ubwongereza ryo kwirukana abimukira barondera ubuhungiro mu bwongereza ritokurikizwa muri irland yo mu buraruko kubera igice cyaryo gihonyanga agateka ka zina muntu umucamanza mukuru michael humphreys yavuze ko itegeko ryerekeye uburyo abimukira bafatwa mu gihe bariko barasaba ubuhungiro mu bwongereza biteye kubiri n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya nk'uko biri mu masezerano yiswe good friday peace agreement yafunditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza rishi sonak yavuze ko leta igiye gusaba ko iyo ngingo y'umucamanza ihagarikwa itegeko ry'abimukira rirakomeye mu mugambi wa sunak wo kurungika mu rwanda bamwe mu basaba ubuhungiro mu gihugu cy'ubwongereza ntibiramenyekana neza ingaruka ingingo y'uwo mucamanza izogira kuri uwo mugambi wa sunak sunak yavuze ko iyo ngingo itazohagarika canke ngo icereze irungikwa ry'ababimukira mu Rwanda guhera mu kwezi kw'indwi.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangaje ko yugaye mu kiringo cy'iminsi ibiri bivuye ku bibazo vya internet bibandanya muri ico gihugu. Mu itangazo ambasade ya Amerika yavuze ko itazoba ikora ku itariki ejo ya cumi na kane n'itariki y'uno munsi ya cumi na gatanu z'uku kwezi kwa gatanu yatangaje ko vyavuye ku bibazo vya internet vyatewe n'insinga zikoreshwa mu guhanahana amakuru zicishwa munsi y'ibahari zacitse vyagize ingaruka ku bihugu vya tanzania kenya n'ibindi bihugu vyo muri afurika yo mu buseruko na afurika yo mu bumanuko ambasade ya amerika yatangaje ko kubera ibibazo vya internet birangwa mu gihugu cose ca tanzania yafashe ingingo yo kugara imirimo yayo mu kiringo c'imisi ibiri
mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika radiyo ijwi rya amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda urukiko rukuru hejuru rwateye utwatsi ikirego cy'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi cyasabaga kumuhanaguraho ubusembwa kugira ngo azabashe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe uyu mwaka inkuru ya Eric bagira ubusa i Kigali yaba metre ntaganda yaba ndetse n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda bwana bonaventure ruberwa baburana nta ruhande rwagaragaye mu isomwa ry'icyemezo ku kirego ntaganda yatanze asaba ihanagurwa busembwa metre ntaganda yatanze icyo kirego mu mugambi wo gushaka guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe umwaka inteko iburanisha ikuriwe na bwana jean pierre habarurema yabanje kwibutsa imiterere y'urubanza yibukije ko metre ntaganda usaba guhanagurwaho ubusembwa mu bihumbi bibiri na cumi urukiko rukuru rwamuhamije ibyaha byo kuvutsa igihugu umudendezo gukurura amacakubiri no gukora imyigaragambyo inyuranije n'amategeko icyo gihe rwamuhanishije igifungo cy'imyaka ine muri gereza no kwishyura ihazabu ingana n'ibihumbi ijana ari nacyo gihano urukiko rw'ikirenga rwashimangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubushinjacyaha buvuga ko metre ntaganda atahanagurwaho ubusembwa kuko atubahirije ibyo amategeko ateganya kuva yafungurwa mu bihumbi bibiri na cumi na kane muri ibyo buvugamo ko yakunze gukomeza yitwara nk'umunyapolitiki w'umuyobozi w'ishyaka pesi imbera kuri nyamara riyoborwa na depite christine mukabunani metre ntaganda akavuga ko kwitwa perezida w'ishyaka ntaho bihuriye na perezida fondateri wa pesi imbera kuri wanarishinze mu bindi ubushinjacyaha buvuga harimo ko metre ntaganda atishyuriye ku gihe ihazabu yaciwe buvuga ko icyo gihano cyashaje mu bihumbi bibiri na makumyabiri bityo ko yategereza imyaka icumi imbere akazabona gusa bihanagurwa busembwa metre ntaganda akavuga ko yibwirije nubwo icyo gihano cyashaje yishyuye ayo mafaranga muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ndetse n'ay'igarama ry'urubanza akavuga ko nta cyagombye kubuza urukiko rukuru kumuhanaguraho ubusembwa kuko yujuje ibisabwa urukiko rukuru rwafashe umwanya rusesengura ibivugwa n'impande zombi rushingiye ku mategeko rwavuze ko metre ntaganda atatanze ihazabu yaciwe mu gihe cy'imyaka ibiri cyari giteganijwe n'amategeko igihano kirinda gisaza rwavuze ko ikirego cya metre ntaganda gisaba kumuhanaguraho ubusembwa ubusembwa kitakiriwe kuko atubahirije ibiteganywa n'amategeko rwavuze ko amafaranga ibihumbi ijana yishyuye abyibwirije naho bigaragara ko ari ihazabu ingana n'ibihumbi ijana na bitanu na magana inani mirongo itanu yaciwe n'urukiko ku kirebana n'amagarama y'urubanza angana n'amafaranga agera mu bihumbi mirongo cyenda urukiko rwanzuye ko ahwanye n'ibyakozwe mu rubanza yaburanagamo n'ubushinjacyaha twahamagaye metre ntaganda tumubaza uko yakiriye iki cyemezo cy'urukiko kubyakira nyine se tuzi ingoma fpr tuzi ko ubutegetsi bwa paul kagame bukora twe gukora ibidakurikije amategeko kuri fpr ni ibisanzwe natwe tubona ko nyine nicyo gihugu turimo sinigeze nabitekereza ko ushobora kubona icyemezo cyiza kivuye ku bucamanza bw'u rwanda wabonye ko rwose ntigeze mpagera kubera ko n'ubundi nari nzi ikizava muri ruriya rubanza nk'uko naruburanye ku itariki ya cumi icyakora uyu munyapolitiki agakomeza gushimangira ko ibyemezo nk'ibi bitazaba umwanya wo kumukura mu murongo yatangiye ntabwo gahunda z'umunyapolitiki zirangira ko habaye ikibazo nk'icyo ngicyo icyo ngicyo navuga ko hari nka cya gihe umuntu afata urugendo hanyuma agahura n'ingorane ariko izo ngorane ntabwo zimubuza gukomeza urugendo maze imyaka mirongo itatu n'itatu muri politiki nkura n'ibizazane nk'ibyo ngibyo icyo ni kimwe mu bizazane birenga igihumbi nahuye nabyo ariko nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itatu nakomeje politiki kandi n'ubu ndacyayikomeza ibi rero ntabwo byanca intege urugamba ahubwo ubu ngubu niho rukomeye ahubwo fpr ni ikenyere maze duhangane kandi nzi neza ko rwose fpr izatsindwa kuko na fpr ibibona ni uko yigeza nkana metre bernard ntaganda ariyongera ku muyobozi w'ishyaka darufa umurinzi madamu victoire ingabire umuhoza nawe uherutse gutanga ikirego nk'iki inkiko z'u rwanda zikagitera utwatsi uyu we yayobotse inkiko za afurika y'iburasirazuba ngo zimuhe ubutabera metre ntaganda nawe akavuga ko bishoboka ko yazayoboka izo nzira ekhbagirusa ijwi rya amerika i kigali tunyarukire noneho muri kongo abagore makumyabiri n'umunani bahunze imirwano yo muri teritwari ya rucuru na nyiragongo bashinja abarwanyi ba wazalendo n'umutwe wa makumyabiri na gatatu ko babafashe ku ngufu mu ntangiriro z'iki cyumweru abo bagore basobanura ko ibyo byabaye ubwo bari bagiye gushaka ibibatunga baturutse mu nkambi ya kanyarucinya na don bosco ziri hafi y'umujyi wa goma jimmy shukrani bakomera abahiye inkuru ni abagore biganjemo abo mu kigero cy'imyaka iri hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itandatu baganiriye na radiyo ijwi ry'amerika binyuze ku ishyirahamwe ryita ku bagore n'abana bahuye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose fakofedi rikorera mu teritwari ya nyiragongo mu burasirazuba bwa kongo umubare hafi ya wose ugizwe n'abahunze baturutse muri gurupema ya rugari mu teritwari ya rucuru abandi muri komine ya kibumba mu teritwari ya nyiragongo bacumbikiwe mu nkambi ya kanyarucinya na don bosco abavuganye n'ijwi ry'amerika bemeza ko impamvu bafatwa ku ngufu ari ukubera ubuzima butameze neza mu nkambi z'impunzi ibyo bikabatera gusubira iyo baturutse mu gushakisha ibibatunga bo n'imiryango yabo kubera impamvu z'umutekano aba bahisemo kuganira n'ijwi ry'amerika bativuza amazina umwe muri bo yatangiye atubwira uko byamugendekeye ubwo inzara yaradukubise hano mu kambi kanyarucinya tubaga ubwo turagenda njya gushakisha iriya mu rugo twageze mu binyandaro ubwo baradutatanya tubona abasirikare babahetse imbunda babambaye ibipema ubwo bamaze kudutatanya iyo buri muntu yagiye araje aragenda ukwe bari kumwirukangaho ubwo gisigariye bangorera nabi baramviyoye ko bose bagiye barirukanga barinari kubafata banari kubagira nabi bose ko ni benshi cyane undi mugore twavuganye we yafashwe ku ngufu n'abasirikare babiri ariko atabashije kumenya amasura yabo aba bagore bavuga ko abo basirikare bari bitwikiriye imyenda mu maso amagambo batangiye kumbwira barambwiye ngo mbese mwahonze iki kuva mwarahonze mukamutarabaye no ngo tubane uzajya uragaruka ino tuzaja turamuharibisha kugeza igihe cyo muzagarukira ino mwicare natwe ubwo bangurira bya mvura mbi baramfashe ku kingufu barambaka ubwo rero barangije baravuga ngo genda ariko nimuzagaruka nimuzajya muragaruka tuzabica abagufashe ku ngufu bari bangahe babiri uyu yongeraho ko babanje kumukubita kuko uwatindaga kwemera gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu yahitaga yicwa avuga ko abahohotewe bafashwe ku ngufu bakanakubitwa ndetse abandi muri bo bagakorerwa iyicarubozo ubwo bageraga muri utwo duce tuyobowe n'iyo mitwe yafashe iminota myinshi kubera ko bwari bwije ariko baravuze ngo byanga bikunda kugira ngo tukwice no kugira tugukoresha byamvura mbi icyo wahitamo niki mbona kunyica no kugira ngo bakore ibyo barakora barangize ngende mbitamo ibyo barakora nuko barangije barandeka ndamanuka ndaza ndara iyo ngiyo buke mu gitondo mugira neza angira ku moto ndaza nyuma yo gufatwa ku ngufu aba bagore bavuga ko bagiye bahura n'ingaruka zikomeye cyane zirimo nko kugira ipfunwe no kutongera kwiyakira neza muri sosiyete cyane ko ari impunzi narapfuye niyo atasi naranjana ngera mu rugo ndavuga ngo ndaherahe kugamba ndavuga ko nagiye ndi muzima ikibazo cyamfashe ni igiki uburwayi bundurutse bwo kugira ngo ndembe guca ngareba uko abana banzunguye ngo guca ko muntu ari hano ndavuga naturuka hehe mwaba bana kugira ngo mvuge ngo nafashwe n'ungana nawe n'ungana nabo n'ungana nawe ndahora muno haragenda harabora uku kuguru ku bino harabora tukubora noja kwituma hari amaraso hari amashira byose bikaza ibindi bibazo bikomeye aba bagore babwijwe ry'amerika ko bahuye nabyo birimo nko kubura ubuvuzi bufatika kubera ko aho bari ari benshi cyane bamaze kunzambaguza ikizazi kirasohoka biba ngombwa basanga cyaraharibitse barahopera bagikuramo bamaze kugikuramo ubwo nibwo buzima bwondimo bubi ubwo ndikirema kiri aho ndacyo nihaga ubwo ni ukwicara ngo ajya ku bushake bw'imana imana umfunguriye ngabona ngari aganira n'ijwi ry'amerika madamu liberata rubumba buratwa ukuriye ishyirahamwe ryita ku bagore bahunze bahuye n'ihohoterwa baba mu nkambi zitandukanye yemeza ko imibare y'aba bagore bahohoterwa yiyongeye cyane ariko ni benshi cyane kugeza n'ubu ntabwo noyihamya ndayifite ariko ntabyihamije niyo mfite mu mwaka gutambutse kugeza n'ubu n'ubu tukareba yuko imibare yabaye myinshi cyane nko muri iyi minsi bari guhohoterwa cyane cyane cyane bari kujya gushaka ibiryo kandi muri iyi minsi ihohoterwa ry'abagore ntabwo ari iry'umuntu umwe ngo rigore kumuhotera noneho bari kumujaho ngo batatu nka bane turi kwibaza niba ari iki twabuze aba bagore bavuga ko bafashwe ku ngufu n'imitwe ya wazalendo ndetse na m makumyabiri na gatatu bisobanura ko ari iyoboye uduce bahohotewemo ariko ubuyobozi bw'iyi mitwe bushinjwa kuba yarakoze umurorerwa bwamaganira kure ibivugwa n'aba banyekongokazi ahubwo izo mpande zombi m makumyabiri na gatatu na wazalendo zitana ba mwana kuri iki kibazo ubuyobozi bw'umutwe wa m makumyabiri na gatatu bavuga ko hari abasirikare ba wazalendo na faredesi bafata aba bagore ku nguvu wazalendo nayo ivuga ko ari m makumyabiri na gatatu ikora ayo marorerwa cyane ko ari ishyirwa mu majwi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka amashyirahamwe aharanira uburenganzira uburenganzira bw'umwana n'umugore yasohoye raporo yemeza ko kuva aho intambara zuburiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagore ibihumbi makumyabiri na bitanu bamaze gufatwa ku ngufu abandi ibihumbi mirongo itanu bakaba barakozwe n'ibikorwa by'ihohoterwa bitandukanye aya mashyirahamwe akomeje guterwa impungenge n'ihohoterwa cyane rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore mu burasirazuba bwa kongo kuvaho imirwano yuburiye n'ibyaha biregwa imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bw'igihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mu burundi ibura rya lisansi n'ibiyikomokaho bishobora kubangamira ireme ry'uburezi mu gihugu urunani rw'amashyirahamwe aharanira indero n'akanavera kuri bose bafashe bige rutangaza ko ikibazo cy'ibura rya lisansi cyatangiye kugira ingaruka zikomeye ku banyeshuri n'abigisha ibindi kuri iyi nkuru na Thierry Ndayishimiye mu kiganiro cyihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijwi ry'amerika bavuga ko ico kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashure gashirahamwe kasiye icegera c'uwurongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko ico kibazo babona ko cafashe iyindi ntera na cane cane ku mwana w'umunyeshure adafise ayandi mikoro turabona yuko ari ikibazo kiriko kiratera ingorane haraheze iminsi mikeyi vyo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri bamwe abagiye kurorera amabisi bagacikwa abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru mugabo ukaza usanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga kuko umwana araho bimugora aba afise ayo igihumbi n'amajana abiri bamuhaye cyo kugenda no kugaruka ukaza usanga biramucanganiye ikindi ayo mashyirahamwe ashingira ko avuga ko kubura uko abanyeshuri biyunguruza byafashe iyindi ntera gashyirahamwe avuga ko ari igitigiri cy'abana baja ku ishuri babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru aho bashika ku ishuri barushe cyane ku buryo n'iyo bashitse mu ishuri batabasha gukurikirana ibyigwa neza si abanyeshuri gusa bafise ico kibazo nk'uko babibwiye ijwi ry'amerika banavuga ko n'abarimu bava kure nabo bafise ico kibazo aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishure yacerewe ibyo tubivuga ku banyeshuri ni ku bigisha nicyo kimwe kuko uburyo bwo kunyuguruza ni nka bumwe bunyine ashika ku ishuri yarushe hanyuma kandi kagira n'umwitwaririko ukavuka muciramo mu kazi yari asanzwe akora kuri ibyo bibazo byose abakunzi b'ijwi rya amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu ruziba iri muri komine ya muha iri mu ntara ya bujumbura aho bavyiboneye ko atari agaseseshwa rumuri hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimwo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronka imodoka benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko hari abinjira guhera isaha cumi na zibiri n'igice gushika isaha imwe n'igice za mu gitondo kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigize igisagara aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda mu w'icumi na rimwe no mu w'icumi na kabiri muri abo abakunzi b'ijwi rya amerika babonye hari abari bagiye kwiga mu buterere bavuye ngaho mu ruziba ni ukuvuga ko barengana komine zibiri arizo muhaha na mukaza kugira ngo bashike ku ishure bisigura ko bafata bisi zibiri imwe imugeza muri centre ville akarondera iyindi imujana mu buterere baba baja mu gisagara canke abaharenga bavuga ko hari igihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi mirongo ibiri abandi baba bagiye kwiga mu kanyosha hari abahitamwo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu ruziba ariko bakavuga ko n'abari kure cane bashika barushe cane bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda igituma turi ngaha ni uko twabuze ikintu gitwunguruza kuvuga ibitoro byabaye ndani benshi banini kuva mu ruziba gushika mu kanyosha ni amafaranga ibihumbi bibiri kandi ku muto mugenda muri babiri cyangwa umwe muri babiri n'ibihumbi bitandatu amakinga ntituba tugifata yoroye nawe nyine aca aduza babonye igitoro cyaduza kubera nabuze bisi ndiko najya mu buterere kwiga nacerewe twinjira twinjira saa moya na kenzi twe twabuze ikidutwara ku ishuri niyo mpamvu turi ngaha tangura saa moya n'inusu twacerewe ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare ikintu mpomba rwose kuko ibyo baba bitse nanjye ntabyo namba nditse nubwo nimura ku bandi banyeshuri batabyeswitse umwigisha abyigisha ariho ndi ntacyo ntahura nkuko dushobora gutanga n'amainterogasiyo yaheze ugasanga urahombye muri ubwo buryo nyinshi urumva nk'ubu ashitse nka saa tatu urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi kubera nk'abo mu icenda batangura sizeri n'inusu urumva baba bamaze kwiga byinshi rero urumva bamaze guhomba byinshi abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure muratwakoroherwa nk'abanyeshuri nk'uko byari bimeze abanyeshuri batangura
ruhombo rwose umvu rero kabisa leta ikwiye gukora ibishoboka byose ikacuruza amadeparasema akwiye akacuruza igicoro kugira ngo gishobore kwiyunguruza bitakigoye hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo kandi bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu ugabanuka abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana bakabona ko hari cahindutse nabo bakavuga ko bibateye impungenge Thierry ndayishimiye ijwi rya amerika kigali radiyo ijwi ry'amerika noneho ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa gatanu igihumbi magana umunani perezida wa kabiri wa leta zunze ubumwe za amerika john adams yandikiye ibaruwa minisiteri n'ibigo bya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu abategeka kwimukira mu murwa mukuru mushya washington district of columbia dc mu magambo ahinnye nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana leta zunze ubumwe za amerika imaze kubona ubwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu yagize imirwa mikuru umunani inyuranye no mu bihe bitandukanye mbere ya dc iyo mijyi ni new york city yo muri leta ya new york trenton na princeton muri leta ya new jersey annapolis na baltimore muri leta ya maryland na york lancaster na philadelphia muri leta ya pennsylvania aha hose ni mu burasirazuba bw'igihugu washington dc yashinzwe n'itegeko ryitwa residence act ryo ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda ku butaka guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yahawe na leta ya maryland n'iya virginia kuko washington dc nyine yari itarubakwa iri tegeko ryashinze philadelphia kuba umurwa mukuru w'agateganyo ni ukuvuga icyicaro cya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu cy'agateganyo mu gihe cy'imyaka icumi perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington niwe ubwe wahisemo aho umurwa mukuru mushya kandi uhoraho wubatse hari ishyamba ingoro y'umukuru w'igihugu white house yatangiye kubakwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na kabiri perezida adams n'umuryango we bayimukiyemo itararangira kubakwa neza mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani capitol ingoro ya congress ni ukuvuga inteko ishinga amategeko yatangiye kubakwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na gatatu congress n'urukiko rw'ikirenga bayigiyemo bwa mbere nayo itaruzura neza mu kwa cumi na kumwe igihumbi magana umunani urukiko rw'ikirenga rwarahacumbitse kugera narwo rwiboneye ingoro ihoraho yarwo bwite yatangiye kubakwa mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri iragira mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu aribwo rero rwayimukiyemo ijwi rya amerika perezida john adams yahaye guverinoma ukwezi kumwe ni ukuvuga bitarenze itariki ya cumi na gatanu y'ukwa gatandatu igihumbi magana umunani kugira ngo ibe yarangije kwimukira mu murwa mukuru uhoraho washington dc philadelphia yarekeye aho kuba umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika burundu guhera ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa gatandatu igihumbi magana umunani ubwo guverinoma yimukaga leta zunze ubumwe za amerika yari igizwe na leta cumi n'esheshatu minisiteri hano bita departoma zari eshanu iy'ububanyi n'amahanga iy'imari ya leta iy'intambara yaje kuba iy'ingabo z'igihugu iy'ubutabera n'iy'ingabo zirwanira mu mazi nevi yaje kwinjira mu y'ingabo z'igihugu zamaze imyaka irengaho gato mirongo itanu n'icyenda arizo zonyine gusa ziriho uko ari eshanu kongeresi yashinze iya gatandatu y'ubutegetsi bw'igihugu mu gihumbi magana umunani na mirongo ine n'icyenda mu gihumbi magana umunani guverinoma yimukiye i washington dc ifite abakozi ijana na makumyabiri na batanu bonyine gusa uko imyaka yagiye isimburana igihugu nacyo cyagiye cyaguka ubu gifite leta mirongo itanu departoma zariyongereye ubu ni cumi n'eshanu umubare w'abakozi nawo wariyongereye cyane muri iki gihe baragera hafi kuri miliyoni eshatu nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama icyo cyari ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimira mwese ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho ndabifuriza amahoro n'amahirwe mugira ibihe byiza